Iri nijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu Burundi naho mu Rwanda twumvikana kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya Amerika icyo nasaba kumbure n'umushikiranganji yozodushikanira imbere uhereye kuri mwebwe wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ukipimisha ariko n'imiryango igapima uwo ni denise nkuru nziza umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u burundi ahamagarira abantu kwitabira gahunda zo kwipimisha indwara ya sida iyo nkuru n'izindi zirimo ibiganiro bihuza abarundi bikomeje mu mujyi wa arusha turayigarukaho mu kanya reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana urakoze edi ingingo ibandanya kuvugwa ku isi ni ingingo yafashwe kuri uwa gatatu na perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yo kwemeza yerusalemu nk'umurwa mukuru wa isirayeli ingingo yiyamirijwe n'amakungu havuye mu gihugu ca isirayeli nguko uko bamwe babivuga umushikiranganji wa mbere wa isirayeli benjamin netanyahu arashima iyo ngingo umukuru wa palestina mahmud abbas avuga ko amerika isambuye umugambi w'amahoro yagizemwo uruhara mu myaka iheze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryishinze kubohoza palestina olp saebe erakate nabavuga ko trump aburijemwo umugambi wariko uriyumvirwa wa leta zibiri nk'inyishu y'amatati muri ako karere arabiya sawudite kimenyesha ko kibabajwe cyane n'iyo ngingo itiyumviriwe ko imbere yo gufatwa gitako kiragabisha ku ngaruka mbi zishobora kuboneka gisaba leta ya Amerika kwisubirako kuko bitari uko bigiye kunyura ibintu muri ako karere umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire we yavyise agasomborotso kazotuma haduka intambara hamwe n'ubwicanyi buvanze n'iterabwoba rikabije avuga kandi ko iyo ngingo ya Trump ice kubiri n'ivyemezo byafashwe n'amakungu ku bibazo hagati ya Israeli na Palestina ibindi bihugu vyiyamirije kure iyo ngingo ni Yorodania, Turukiya, Tunisia, Siriya, Libani, Ubutaliyani, Ubudage, Ubufaransa na Canada. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres nawe ati umuti w'ibibazo muri ako karere ukwiye gutorwa na Israeli hamwe na Palestina vyonyene. Umuryango w'umwe bwa buraya ubukijije kujejwe imigenderanire Frederica Mogherini avuga ko atankeka bizobangamira amahoro n'umutekano muri ako karere ibihugu by'abarabu n'abayisilamu byagabishije ko bishobora kuvyura uruhagarara muri ako karere no kubangamira utwigoro twa Amerika two guhuza abarabu na Isirayeli abanyapalestina bahamagariye abanyagihugu babo mu minsi itatu yo kwiyamiriza uwo mugambi wa Trump Papa Francisco ayoboye Ecclesia Katolika yashikirije ashimitse amakenga kuri iyo ngingo mu gihe Turukiya naco catumye ko inama y'ishirahamwe ry'ibihugu by'abarabu kugira ngo barabire hamwe ico bagiye gukora kuri iyo ngingo nyene inama yawe ntihijejwe amahoro n'umutekano ku isi itekanya gukoranya inama yihuta kuri wa gatanu ngo yige kuri iyo ngingo yafashwe na perezida Trump wa leta z'ubumwe za Amerika yo kugena Yerusalemu kuwa umurwa mukuru wa Israeli ibyo byashikirijwe kuri wa gatatu n'intumwa y'Ubuyapani busanzwe ari bwo buyirongoye muri iki gihe ibyo bihugu byasabye ko iyo nama izokugurwa n'ijambo ry'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres abanyagihugu bafise ubwenegihugu bw'ubwongereza barwanya ku ruhande rw'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu bakwiye kumenyekana aho bari bakicwa aho kwemererwa gusubira mu gihugu ibyo byashyikirijwe kuri wa kane n'umushikiranganji w'ubwongereza ajejwe kwivuna abansi gavin williamson ubwongereza bugereranya ko abanyagihugu amajana umunani bafise igitabo c'inzira ca pasiporo y'ico gihugu aribo bagiye kurwana muri Iraq na Syria ijana na mirongo itatu barishwe abandi bashika amajana ane baratahutse mu gihe amajana abiri na mirongo irindwi bakiri mu karere k'abarabu Gavin Williamson yashikiriye amabanga y'ubwo bushikiranganji mu kwezi guheze yemeye ko abarwanyi bagiye mu bindi bihugu bakurikiranirwa hafi kugira ntibasubire kwemererwa gutahuka mu bwongereza ibyo byashyikirijwe haheze amasaha make abagabo babiri barengukishijwe imbere y'ubutungane bagirizwa gushaka kugandagura umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Theresa May Perezida Vladimir Putin ubwo Uburusiya yatangaje ko azokwiyamamariza iyindi manda y'imyaka itandatu mu matora y'umukuru w'igihugu aterekanijwe mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uza mu myaka cumi n'umunani iheze Putin yabaye perezida umushikiranganji wa mbere yongera agaruka kuba umukuru w'igihugu ingingo y'uko azongera kwiyamamaza yayitangarije mu ruganda rw'amamodoka ruri ahitwa Nazni Novgorod naho kugeza ubu atakiragaragaza ko ashobora kuzotsindwa ubutegetsi bwiwe bumaze iminsi bwagirizwa kurya ibiturire birenze urugero no kutagira icyo akora mu gufasha gukemura ibibazo by'ubukene byugarije abanyagihugu biwe baba muri icyo gihugu tugaruke muri amerika kandi abashinga amateka ba leta z'ubumwe za amerika kuri wa gatatu baraneguye ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abaruhinja mu gihugu cya birimaniya mu kwemeza itegeko risaba ko ibitero kuri ubwo bwoko bw'inkewa z'abayisilamu bihagarara icyo cyemezo ni intambwe ya mbere ishobora kuzokurikirwa n'irindi tegeko rifatira ibihano mu by'ubutunzi igisirikare cya birimaniya no guhagarika imfashanyo mu by'ubutunzi amerika iha icyo gihugu abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana atandatu mu bwoko bw'abaruhinja barateshejwe ingo zabo mu mezi aheze bahungira mu gihugu cya Bangladesh aho bameze nabi mu bijyanye n'ubuzima bwabo
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana amakuru yacu yo mu karere tuyahereye mu mujyi wa Arusha muri Tanzania ahasigaye gusa umunsi umwe ngo ibiganiro bihuza abarundi bisozwe ejo kuwa gatatu wari umunsi wa cumi umuhuza w'ibyo biganiro wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yakiriye itsinda rya nyuma ry'abashyikirana bagizwe n'abahagarariye imiryango yigenga ese igihe gisigaye kizaha intumwa z'abarundi ziri Arusha kugera ku masezerano turabibwirwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri mu mujyi wa Arusha amashirahamwe yigenga yakiriwe n'umuhuza kuri uyu wa gatatu n'uruhande rurimo ishamwe pasem oricom hamwe n'abaserukira abagore abo bambaranye ikiringo c'isaha imwe abaserukira ayo mashirahamwe aribo gabriel rufyiri ku bwa oricom faustin ndikumana ku bwa parsem na vestine mbundagu ku bw'abagore bagiye bitwaje urwandiko rw'impapuro cumi na rumwe rurimwo ivyifuzo n'intererano yabo basaba ko icihutirwa ubwa mbere ari uko leta yobanza igihagarika ubwicanyi kunyuruza abantu no kubafungira ubusa hagahanwa ababikora baba abo muri leta mu gipolisi cyangwa mu iperereza atagukingira ikibaba uwo ari we wese abo banasaba ko hojaho sentare idasanzwe yocira imanza abategetsi bakuru bakuru bamenyesha ko gukorwa igikorwa cyo kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe nka CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi bashikirije umuhuza ni uko bushirwaho umugwi wotahukana impunzi impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi abanyapolitike bahunze hamwe no kubakingira umutekano baranasaba kandi gufungura bafunzwe mu myerekano yabaye mu Burundi kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo bafatwa nk'abafungiwe ibya politike ku bw'ayo mashirahamwe hari amategeko n'inzego basaba ko byohinduka ni nka severe umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB n'izindi baranasaba ko kubahirizwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro burimwo no kugira imyerekano kugurura amaradiyo yugawe n'ibindi ayo mashami atatu mu rwandiko rwayo bahereje umuhuza baranasaba ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwakomwa canke ngo bihindurwe na leta ihari mu gisata cy'ubutunzi bifuza ko bujaho umugambi utomoye wo gusaba imfashanyo no gutosora imigenderanire hagati y'uburundi n'amakungu basaba ko bujaho inzego zumvikanywe ko zo gushira mu ngiro amasezerano ashobora kuva muri ivyo biganiro hamwe n'ikiringo co kubishira mu ngiro ivyo byose batanze nk'umuti w'amatati ya politiki ari mu gihugu birasa n'ivyatanzwe n'uruhande rutavuga rumwe na leta nabo bacuditse gusa nka byose biratandukanye cyane n'ivyatanzwe n'uruhande rwa leta imbere yo kwakira uruhande rwa nyuma rurimwo ayo mashirahamwe yigenga umuhuza Benjamin Mukapa yari yahamagaye abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique clé mu gifaransa abo n'abahoze batwara uburundi babiri Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya intumwa ya leta Terence Nayiraja umuhuza w'abarundi hagati mu gihugu Edward Nduwimana n'umushinga amateka Agato Gwasa asanzwe ari cegira cambere c'utwara inama shinga amateka ako kanama abari muri ivyo biganiro bakise ko ari rukokoma kandi ko hashobora gufatirwayo n'ingingo ruhasha ariko gushika ubu ingingo zafatiweyo ntawe urazimenya kuri uyu wa gatatu ku mugoroba ibiro vy'umuhuza vyemeye ko bigiye gushira ahabona urwandiko rurimwo ivyasabwe vyose hamwe n'ivyatanzweho umuti w'ingorane za politike urwo rwandiko nibwo ruzohinyanyurwa rugategwa ko umukono nk'amasezerano y'ivyavuye muri ivyo biganiro bisigaje iminsi ibiri pyekurave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika abantu bagera kuri gatatu ku ijana mu nzego z'umutekano mu Burundi bagendana ubwandu bwa sida nk'uko bigaragazwa n'imibare ya Minisiteri y'Ubuzima ibyo byagaragajwe mu kiganiro umufasha w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yagiranye n'abasirikare b'abagore ndetse n'abagore bashakanye n'abasirikare umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yakurikiranye icyo kiganiro inzego z'umutekano ziri mu bigeramiwe n'umugera wa sida mu burundi ibyo bitigiri bitandatu ku ijana z'abagendera umugera wa sida mu nzego z'umutekano biri mu vyigwa vyakozwe mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe naho biri uko mu gisirikare hasanzwe hari ikigo kigwanya ikiza ca sida citwa kabanga ariko rero mu ruganda rwahuje umupfasoni mukuru w'igihugu c'uburundi denise nkurunziza hamwe n'intwazangabo z'abakenyezi mu gisirikare c'uburundi hacibagiwe abakenyezi bubakanye n'abasirikare b'intwazangabo mu vyiyumviro vyashikirijwe vyagaragaye ko hakiriho intambamyi mu kwipimisha umugera wa sida major marie ange niyo kindi niwe yafashe ijambo bwa mbere umuntu agiye kwipimisha canke yagiye gutora ibipimo ingene bamwakira n'ivyo bamubaza n'ivyo bamubariza ivyo bintu ntibindyohera narize ndatahura igituma umuntu yo kwipimisha atari igihe noba ntegerezwa kwipimisha je sino kwipimisha kubera kujya kuntubabaza urone ndi approche bokoresha kugira ngo umuntu kwipimisha umengo nyine ni ibintu bisanzwe kuya kwa malaria kwiki nazo ko bogenda ari benshi uturorero twabajijwe ibibazo bavuga ko atashingiro byari bifise twatanzwe kapitene nziya floride je ndamaze kuja kwipimisha ahantu hamwe nukuri nandi ibibazo bambajije ariko naje numvise bigoye ugiye kuwatezo kwakira atabanza kubaza ka uheruka kurangura amabanga kandi uri mari hari n'igihe usanga yakubajije birebire kakubaza mugabo mwubakanye icyakora ko mubana mu nzu nuko mutabana ushobora gusanga mwishyuye cyangwa ukamwishyura nabi cyangwa ukavayo utanabikoresheje ntusaba ko bahindura apuroshe bakoresha mu kubaza mu kumwakira kubw'urongoye ikigo kabanga leta nahabona imana konsesa ivyo bibazo babaza uje kwipimisha bifise intumbero dukora bivanye n'ingena mu gihugu hose bakora muvuze ngo tutujya tubazo umenga ni nk'amatohoza ku muntu siyo ntumbero tuba dufite naho mwaba mwarize uwo ari we wese muragirana ikiganiro kuko hariho byinshi ku byerekeye umugera wa sida aba atazi bikenera ko ari inzaza yogenda abimenya niyo ntumbero tubigiramo ubwo ruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo kuraba uruhara rw'intwazangabo z'abakenyezi mu gisirikare hamwe n'urw'abubakanye n'intwazangabo mu gisirikare mu ntumbero yo kurwanya umugera wa sida urongoye iterambere ridakumira mu gisirikare c'uburundi major francine ndayisaba yashikirije ko mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera bimwe mu byo bakora hari mu gupima mwene bajya abasirikare baja mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu iyo bagiye canke iyo bagarutse ku bijanye n'ubwo butumwa ubu mu gihugu c'u Burundi hakunda kwibonekeza abasirikare n'abapolisi baje kugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia no muri Republika ya South Africa aha rero hakaba hasanzwe hariyo abajeje umutekano w'abarundi barenga ibihumbi bitanu bamwe mu bakenyezi bubakanye intwazangabo z'abasirikare barabazwa n'ingene bakumirwa mu gikorwa co gupima abafasha babo abashinga ntahe baje Francine yatubwiye yuko iyo bagiye mu mission bashika babapima canke bagenda bakabapima nagira mbaze mbega twebwe ivyo bipimo bidufashiki mu gihe uwo muntu nimbagarutse mudashikira abo bubakanye mwumvira ati urya muntu wawe arwaye cyangwa arakomeye nibaza ko bifasha mwebwe nyene atari gitaco bifasha imiryango yacu none mutekanye iki kugira ngo yitwa uwo muntu musanze arwaye par exemple umuntu wiwe nawe mushobore kumukingira mubwira uti burya uyu muntu ahaje ni umuntu adakomeye ni nk'iki kibazo uyu mupfasoni mugenzanda ahejeje kubaza urugo rugizwe n'abantu babiri umugabo n'umugore mwebwe mwitaho cyane abo mukoresha abafasha babo womenga murabashyira ku ruhande ariko muba mukwiye kubiyumvira ko kuko mu gihe uwo musirikare azova muri misiyo akomeye umukenyezi wiwe cyangwa umushingantahe wiwe azoba yasigaye ino ashobora kuba yaritwaye ukundi ugasanga yaranduye muri icyo gihe wa musirikare wanyu muba mushaka gukingira azoca yanduriraho kubera azoza wewe azi ko akomeye n'uwo yasize akomeye mugabo adakomeye nibaza ko muri icyo gihe mugira mugahindura ngira ngo petete uburyo mubikora mukitaho urugo rwose major niyongabo francine arongoye iterambere ridakumira mu gisirikare yavuze ko iyo mwitwariko bagiye kuwushikiriza abakurira kugira bakorere ko umutambukanyi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Ahunziza wese ajya abona ko bitokorwa mu gisirikare gusa ariko ko byari bikwiye gukorwa no mu zindi nzego z'igihugu kugira ngo igiti gica bipimisha umugera wa sida ciyongere icyo nasaba kumbure n'umushikiranganji zodushikanira imbere uhereye kuri mwebwe wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kipimisha ariko n'imiryango igapima twebwe nk'akarorero mu bihumbi bibiri na gatanu baradupimye kubera abaye umukuru w'igihugu baramupima nanjye barampima ariko abana ntibabapima nabo mbona ari ibintu biba bikenewe aba babaye abategetsi nabyo bikaba nk'itegeko rihari yuko babapima bipimisha nta muntu yoba abaye umutegetsi yovuga ngo jyaho uko bampima ndabihebye arongonya ko mu gihugu cy'u Burundi abagendera umugera wa sida bangana na kimwe n'ibice bine ku ijana i Bujumbura leta yishatse ijwi rya Amerika iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
urukiko rukuru mu rwanda kuri uyu wa gatatu rwaburanishije ubujurire bw'urubanza rw'abana batatu barimo ufite ubwenegihugu bw'ububirigi baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri ryisumbuye riviera high school ni urubanza rwabereye mu muhezo nk'uko amategeko abiteganya ibindi kuri iyi nkuru turabibaza eric bagira ubusa i kigali mu rwanda abaregwa bose uko ari batatu bageze imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abafungwa uru rubanza aba bana baregwamo icyaha cyo gutwika ku bushake icyumba cy'uburyamo ry'ishuri rya riviera high school baburaniye mu muhezo bunganiwe abavandimwe b'aba bana barimo ababyeyi babo bakuru babo n'abandi bagaragaye hanze y'icyumba urubanza rwaberagamo bahengerereza mu birahure by'amadirishya kandi ntibyashobokaga ko bari bugire icyo bumva kuko amadirishya n'umuryango byari bikinze aba bana barererwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya riviera high school bigagamo i kigali mu karere ka gasabo bagaragara ku masura yabo ko bakiri bato ni urubanza rw'ubujurire rwamaze amasaha akaba akaba muri abiri iburanisha risoje abana basohotse hanze bigaragara ko bakumburanye cyane n'abavandimwe babo gusa abacungagereza ntibaboroheye kuko bahise babakumakuma babasubiza mu cyumba cy'urukiko muri aba bana baregwa icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya riviera high school bigagamo ababurana kugeza ubu ni umunyarwanda umurundi n'umubirigi bose bajuririye ibyemezo by'umucamanza wa mbere bavuga ko batabyishimiye kwikubitira icumbi ry'ishuri ryisumbuye riviera high school rikimara gushya igipolisi cy'u rwanda cyari cyataye muri yombi abanyeshuri cumi n'umwe bo mu cyiciro rusange bakekwaho icyo cyaha bararegwa icyaha bakekwaho ko bagikoze mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi urukiko rwisumbuye rwa gasabo mu mujyi wa kigali iri shuri ryisumbuye riherereyemo rwahanishije umwe igifungo cy'umwaka umwe abandi babiri igifungo cy'imyaka ine hari n'abandi bagenzi b'aba bana bareganwa hamwe icyaha cyo gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School rizwi nka dorutwari mu rurimi rw'igifaransa bararagamo ariko kubera bari munsi y'imyaka cumi n'ine y'amavuko batakurikiranywe nk'uko amategeko abiteganya abo kugeza ubu ngo bari mu kigo ngororamuco ndetse n'abandi babaye abere ubwo uburyamo cyangwa se dorutwari ya Riviera High School yashyaga mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ku isonga batawe muri yombi muri aba bana bakekwaho ibyaha habonetsemo ababyemera icyo gihe ibikoresho birimo matera baryamagaho biri mu byabanje gufatwa n'inkongi y'umuriro abemera icyaha bavuga ko batwitse matera bari mu cyo bita ubushakashatsi bwo kumenya uburyo matera zishya metre asumani iminsi iragwira umwe mu banyamategeko wunganira umwana w'imyaka cumi n'itanu yakatiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa gasabo yamuhanishije icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gutwika ku bushake uburyamo bwa riviera high school kandi ntacyemera metre minsi iragwira yabwiye ijwi rya amerika ko imwe mu mpamvu zabateye kujurira ibihano ariko uwo yunganira atanyuzwe n'icyemezo cy'umucamanza wa mbere naho abandi bajuriye ngo barashingira ku kuba bataragoye ubutabera mu myuzo ya mbere mu myiregurire yabo bakemera icyaha barasanga bagombye kubigiriramo inyungu uyu munyamategeko wunganira umwana w'imyaka cumi n'itanu yadutangarije ko bakurikije uburyo umucamanza mu rukiko rukuru yahaye agaciro ubujurire bw'uru rubanza biteza ubutabera mu mucyo rwose urebye ubutabera bwo twabuhawe kuko iyo umuntu ajuriye urukiko ubwanditsi bw'urukiko rukakira ubujurire kandi bugahabwa n'itariki kandi rwose itariki twasabye nk'uko abo twunganira hari abana batoya bataruzuza imyaka y'ubukure baduha itariki ya hafi mbere y'izindi manza cyane cyane bashingiye kuri icyo cyo kuvuga yuko abana bahabwe ubutabera mu by'ukuri uko twahawe ubutabera mu gutanga ubujurire nta mpamvu turizera nzi ko ubutabera buzatangwa kandi icyemezo kizasohokamo tuzacyakira neza cyane yuko bizaba ari mu rwego rwa nyuma kugeza ubu rero aba baregwa gutwika ku bushake icumbi ry'ishuri rya Riviera High School mu mujyi wa Kigali bafungiwe muri gereza ya Nyagatare hatagize igihinduka umucamanza mu rukiko rukuru yazatangaza icyemezo ku bujurire bw'aba bana ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi saa kumi aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima ni amakuru twateguriwe na mugenzi wacu oriane itanga ishaka
abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo mu nda kuvuga mu bihimba by'irondoka akenshi icyo kibazo kiva ku kugira ibibyimba byo mu nda ibyo bibyimba biterwa n'iki bofashwa bate bivugwa gute muri make nibyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye muganga salvatore harerimana havurira ku bitaro wa kaled mu kamenge akaba amaze imyaka mirongo ibiri avura akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu akaba bimazemwo imyaka cumi n'itanu muganga Salvatore Harerimana ndabahaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane twumva ikaze kuri yanjye ibijyanye n'amagara y'abantu ni akaryo ko gusigurira abantu no kwigisha abantu ku bijyanye n'iki kibazo abakenyezi basa n'abahura nacyo cyane nko mu burundi hoho mubona byifashe gute hari ibitekerezo dufise nawe nyine ngo tumenye uko byifashe murakoze cyane nk'uko numva maze kugira gushakashaka no kurondera ni ukuri ibyo bijyanye n'ibibyimba ku gitereko ni ibintu bishika kenshi birashika kenshi ku bantu b'abapfasoni mugabo ushika uno munsi ntawovuga ngo ibi bintu biva kuri iki kintu none nobyirinda gute ikimaze kuboneka ni uko igihe umuyabaga ataratangura kuja mu butinyanka bijya bita gutangura kuja mu butinyanka imbere y'iyo myaka ibyo bintu ntabibaho ariko ikindi nacyo kimaze kuboneka ni uko igihe umufasoni yashyitse mu myaka irenze irenze imyaka mirongo itanu ntaba akijya mu butinyanka icyari kihasanzwe ntikibandanya gikura ari ukuvuga rero yuko ibyo bibyimba hariho bibangabanganwa n'icyo gihe ni ukwita kijya gihe cy'abapfasoni bashobora kujya mu bigero bashobora kwibaruka kubera zijya nkabuzo zo mu mubiri bita hormone Mm. None Eh, ku ga- byerekeye ibiharuro nabyo Mhm.
eh, ego nibyo cyama ari ikibazo cyama ki- kihari hariho abatangura kwibaza ngo mbega ndabifise cyangwa se ndabifise Nu- ibyo biharuro bavuga ati guhera ku hafi mirongo ine mirongo itanu ku ijana by'abapfasoni baba babi- baba babifise ariko kenshi nta kimenyetso na kimwe kiboneka Mm.
Nibi- hari aho bishobora kuboneka nk'umuntu agiye yajya mu- muri ekogarafi afite nk'imbanyi bakaca babona afite igi- ako kabyimba atarakaza atanamusonga n'umwe kamutera hakaba rero n'abandi baba bafite ibibazo byo gusama hanyuma akaza kwivuza yibaza ibyo bibazo byo gusama akaja ahura atari cyo camuzanye basanze bagafite aricyo gituma rero abantu benshi barabifite bakabigendana Ne- mugabo ntiyagire ikintu na kimwe cy'ikimenyetso kiboneka
nk'uko mumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino uyu munsi ayo makuru twayateguriwe na mugenzi wacu fideli niyongabo
urakoze edi ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo dutangurire ku nkuru yerekeye umupira w'amaguru umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa diviziyo ya mbere wo mu gihugu cy'ubwongereza manchester city uvugwa ko witeguriye kugura umukinnyi w'umusatirizi wo mu mugwi arsenal alexis sanchez hafi miliyoni mirongo itanu n'icyenda y'amadolari y'abanyamerika mu kiringo cyo kugura no kugurisha abakinnyi cimirije mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza umugwi manchester city umaze igihe urondera kugura umukinnyi alexis sanchez uwo mugwi uvugwa ko uri hafi yo kumugura naho umugwi real de madrid wo mu gihugu ca espagne nawo nyene urondera bikomeye kugura uwo mukinyi umugwi real de madrid uvugwa ko wifuza kuvavanura n'umukinyi lucas vasquez kugira uzane sanchez kontra alexis sanchez afitaniye n'umugwi arsenal izorangira mu gihe c'ici ivyo bizotuma arsenal ihitamwo kumugurisha ikamukuramo amafaranga canke akaja gukina ahandi ata amafaranga uwo mugwi umukuyeko mu mperazi y'isezon y'umupira w'amaguru naho umugwi arsenal ugonanwa ku vyerekeye kugurisha abakinyi bayo ku yindi migwi bihiganwa yo mu bwongereza uwo mugwi uvugwa ko witeguriye kumugurisha ku mugwi manchester city mu gihe woronka amafaranga aboneka ku mukinyi sanchez radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve ku mupira w'amaguru tuze kuri tennis aho umukinnyi wa tennis ku rwego rw'ababigize umwuga w'umunyamerikakazi serena williams azohiganwa mu ihiganwa rya tennis rya australian open mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'iryo higanwa craig tiley Serena Williams muri iki gihe afise imyaka mirongo itatu n'itandatu yatsinze iryo higanwa mu mwaka uheze mu gisagara ca Melbourne igihe yari afise imbanyi yari mu ndwi za mbere yibarutse umwana w'umukobwa mu kwezi kw'icenda umuyobozi w'ihiganwa rya tennis rya australian open craig tiley yatangaje ko serena williams amaze gutsindira amahiganwa akomeye ya tennis mirongo ibiri n'atatu gushika ubu bisa n'uko azogaruka mu ihiganwa rya tennis rya australian open serena williams amaze gutsinda ihiganwa rya australian open inshuro indwi yashize ubutumwa ku rubuga ngurukanabumenyi buvuga ko yasubiye gutangura kwimenyereza mu rukino rwa tennis radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro cy'inkino turangirize ku bijyanye n'inkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cy'ubukanye igihugu cy'uburusiya kimenyesha ko kitazobuza abanonosi baco guhiganwa mu buryo bwigenga mu nkino mpuzamakungu za olympique zo mu gihe cy'ubukanye zizoba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza mu gihugu cya korea y'epfo ivyo vyatangajwe na perezida w'uburusiya vladimir putin ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino za olympique mu mfunyapfunyo seio ryaraziririje uburusiya muri izo nkino inyuma y'uko amatohoza abiri asanze hari umugambi wa leta wo kurekurira abanonotsi bayo gukoresha ivyongereza ububangutsi n'inguvu yamara abanonotsi bashobora kwerekana ko batafashe ivyongereza ububangutsi n'inguvu kandi batafatiwe ibihano imbere yaho bazorekurirwa guhiganwa perezida w'uburusiya vladimir putin yariyamirije ingingo y'ishyirahamwe seio yo kuziririza abanonotsi guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za olympique z'igihe c'ubukanye yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku mvo za politike ni kuri iyi nkuru turangirije ko amakuru yo hirya no hino twari tubafitiye muri iki gitondo
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimas karara amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.